uummati karrayyuu aanaa fantaallee jiraatu rakkoo hedduu himataa jira keemikaalli warshaa sukkaaraa matahaaraaf warshaa nuuraa heeraatii dhufu bishaan nurraa hammeessee jira laggi hawaash ganna gannaan guutee dambali'uun lafa nutti dhiphisaa jira jedhu uummati kun shawaa bahaa keessaa finfinneerraa fageenyi kiiloomeetira dhibba lamaarra qubatee jira soraan obbo fantaallee jiloo aanaa fantaalleerraa kadhiyoo achi dhaqee deebi'eef haala naannoo sanaa qoratu barataa yuunivarsiitii boostan roobaa bulgaa dubbiseera obbo jiluun akkas jedhu.
warshaan shukkaaraa mataa haraatii fi warshaan burtukaana nuuraa heeraa afaan hawaashi gubbaa ibsaa dhaabuudhaan asaakiltii adda addaa dhaabuudhaan warshaa kana narraa rukutan jee bishaan galaanaa gaaraa buuka gara bir'eentii gara meexxii asiin gara bukkuutii gubbaa gaaratii buu kana hunda durarra guddubanii guddubanii guddubanii lafa golbata kan jira lafa bakka bishaan burqaa xiqqoo takkaa fi burqaa haraa jamtii bakka burqaa haraa kanatti lafa bishaan kana deebisan rooba guddaa roobu hundi asitti deetaa bishaan kun silaa yeroo duriitiin hawaashitti deebi'ee hawaash fuudhee nurra deemanii beektaa nurra ciisani bishaan kun akka hamaa guddatuudhaan lafti sun lafa ashaboo isiif yookaan uumama isiitiin lafa ashaboodhaa waan taateen nurratti guddatee nurratti guddatee deemee deemee biyya ajaa'ibaa nurraa fudhatee humnaa ol nutti ta'e akkamaan miidhee jira warshaan shukkaara mataa haraa faayidaa hedduu uummata kanaanan buusa jee waadaa seenee ture waan akka warshalli nan ijaara jee ture hin ijaarri mana barnootaa ni ijaara jee ture hin ijaarri uummata kana barnoota adda addaa akka konkolaachisummaa ogummaa sibiila tumullee ogummaa adda addaa waan akka ijaarummaa manaa waan adda addaa kana niin godhaaf jee ture tokkollee nuuf hin goone waan nama ajaa'ibu akkasaniin beektaa miidhaa guddaa hammana hin jaanne nurraan gaggeessa ture.
Bishaan isaan kun lafa gama isaan irraa fudhatan.
Lafa baay'ee nurraa fudhatanii magaalaa mataa haraa biraa gaggeessu deemanii mana barnootaa daandii guddinaa tuusaa jennee ilmaan guddinaa tuusaatti nu ijaare askuulii mana sanillee nurraa nyaatanii warra galchaa jenillee bassanii itti balleessanii kaasan lafallee hin kafalamneefi gaara fantaallee asumaan seenanii gara gara dabaroo janiin daasanii qurxanii bahanii jiru lafa hulluqanii deeman beektaa miidhaa guddaa hammana hin jenne nurraan gaane.
Kanaafuu manni barumsaa guddina tumsaa ijaaree jettu kun ijoollee kutaa akkamitti itti barata?
Ijoollee kutaa kudhanii itti barsiisaa ture.
Tokko akka kudhanii Inni sun diigamee kabiraa sanii olitti ganaa san bishaan nyaatanii gara mataa haraa keessatti ol deemanii kabiraa ijaaran jechuudha gandi ilmaan guddinaa tumsaa sun. Kutaa kudhanii hanga tiriitti itti barsiisan.
Eegi ijaaran waggaa gama.
jahaa torbaan gaha jeetii yaadatu ilmaaman.
Kalaaf guddoon irra fudhatee jechuun bishaan keemikaala moo bishaan akkamiiti?
Biyyeen isaa akka ashabootti nama gubaa. Lafa guutuu kana qabataniituma bishaan shankooraan obaasan illee beektaa jarri achumatti deebise. Kiiloomeetira baay'ee bar meexxii, bir'eentii, kaarra, kaabii lafa jedhamtu hundarraa jallisanii jallisanii warshaa burtukaana nuuraaheelallee akka hin balleessine jedhanii sanirraa jallisanii ka warshaa shukkaara mataa harallee akka hin balleessine san hundarraa jallisanii achitti ciisan.
Walumattuu iyyuu jireenya naannoon teessan keessa jirti yoo ilaaltu maal argita?
Gara kaaniin paarkii hawaash lafa summaa jedhamtu lafa baay'ee bal'oo afarii fuunurraa fuudhanii afarii kennanii magaalaan hawaash duraan darbi keessa aanan teenye magaalaa hawaash fantaallee san hawaash fantaallee san nurraa fuudhanii uummata afariif yaadu kennee jira. Ammallee nuufi uummanni dur karaa asfaaltiirrallee walitti dhaabbanna isaan kanallee fidanii nu hedduutti galchanii nuuf uummata oromoo hararillee addaan nukutaniiti jiru paarkii hawaashillee achi hedduu galchanii jiru sanirra dabree lafa piroojeektii bulgaa jedhamu lafa teenya gubbaa piroojeektii afar ka jallisii shankooraa qubsisanii gonkumaa lafa nusaamanii nusaamanii uummanni kun horsiisee bulaadha lafti nama jalatti xiqqaattee uummanni immoo irra baay'ate horiin isaanii bona hundaa jalaa dhumaa miidhaa guddaa hammana hin jaanne keessa jira uummanni Oromoo kana horsiisee bula aanaa Fantaallee.
Obbo Jiloo Fantaallee akkan jechuu jiru Obbo Jiloo Fantaallee hin galateeffannaa itti aanneetiin ammoo qorataan naannoo sun dhaqeetiin arge maal argee jedheen gaafachuu jira Obbo Jiloo guddoo si galateeffannaa.
Galatooma galatooma.
Nama ammaan tana dubbisuu jiru kun rooba bulgaati. Roobaan barataa Boston Brandeis University jira nama barnoota maastarsi lama barachuu jiru roob guddoo si galateeffadhaa. Rakkoo gurguddoo harrayyuu natti himme.
Rakkoo bishaaniiti bishaan immoo jireenyaa bishaan hin jiran taanaan immoo rakkoo hedduu dhufa jechuudha. Fageenya kiiloomeetira dhibba lamaarratti finfinnee jalatti argamti achuma jala taatee garuu namni karrayyuu quba qabu hin jiru rakkoon barnootaa rakkoo guddaadha fakkeenyaaf warrayyuu keessaa nama jalqabaa warra dura baratanii sadarkaa carraa barumsaa gasan keessa hin jira san dura manni barumsaa tokkollee hin jiru qolleen hawaasummaa hedduutu jira san keessa kun fayyaa rakkoo guddaatu jira karrayyuu keessa qaanaa fantaallee sana keessa uummata sana wajjin wal qabatee jechuudha.
Gumii agamii kee qubataana kana keessa.
Uummati karrayyuudhaa beekii koonsesiin jiru akka kaa'utti gara uummata magaalaa walitti yoo dabalte gara nama kuma dhibba tokko hin ta'a. Aanaa sana keessa uummati jiru jechuudha. Aanaa fantaallee sana keessa uummati jiru. Gandoota kudha saddeet jira. Gandoota magaalaa lamaa fi gandoota baadiyyaa kudha jaha jira jechuudha.
Yoo hedduu awaash guutee irra faca'aa lafti tuni teessum lafaati yoo iyyuu ilaalta lafaa volkaanooti rift vaalii keessa jirti oowwichoo laf horiiti sila laf dheedaati laf gaalaati laf re'eeti laf looniiti laf dandhatteetiin laalteetiin argite keessumatti wanni dhiyoo kan dhaga'u jirru bisaan warshaa mataaraa keessaa ba'a. Hadhee lafa dheessanii haroo duudanii bisaan duudanii duudanii waan hedduu rakkisuu jiran jedhanii. Maana wantaan arge beektaa waan akka malee nama jibbisiisaa waan akka malee nama sammuu namallee garagalchaa sammuu namallee hadoolchaadha beektaa. Garuu rakkoon guddoon amma dubbannu rakkoo bishaan haroon nogobaa yookaan haroon basaqaan kun uumedha beektaa. Bishaan kuni bishaan haroo haroo nogobaa jedhanii beektaa haroo xiqqoo takka jira karrayyuu magaraa hedduu magaalaa mataa irratti aansitee jechuudha. Haroon tuni waggoota soddomii shan waggoota afurtama dura kiiloomeetira iskeerii sadiin caattu. Har'aa kiiloomeetira iskeerii afurtamii lama haroon tuni. Sanirra dabartee immoo lafti silaattun lafti dur horiin gaalli faan birraa galtee bu'ee dhuguudha lafa cinaa ol siiqanii eela qotanii horii obaafatanii sun hundi baddee namu irraanfatee jira. Citaa achitti marguu jira kan namni kan ijoollummaa tumsa dhageenye kaarraa dhageettii malee gurra ijaan arguu hin dandeenye har'a rakkoon guddaan haroon tun uumaa jiru rakkoo guddaadha. Keessa baatee har'a haroon tun guutamtee kiiloomeetira iskeerii afurtamii lama dabartee lagaa dhuunfantaallee kan asiin oftee gara affaanitiin baateera.
Bishaan hamoo warshaa kan keessa yaa'aa taroo tan guutuu jira.
Akkas bishaan warshaa sukkaaraa mataaraa sana keessaa bahu dabalatee lammata immoo nuuraa heeraa firuut isteet waan jiru jira ammas kanuma kuduraa fuduraa irraatti oomishantu jira lafti guddaan ka burtukaanni faan itti oomishamu achirraa galoon jal'ifamee gartee gadi yaa'u kuni bonaaganna gadi yaa'u kun martinuu lafa kanatti seena bishaan kun dur akka karrayyuun beektutti laga adii jennee laga xiqqaa wayiiti waan akka ho'ichoo yookaan hootispiin kanatu yaa'aa hubbiceen laga xiqqaa tokkotti gadi yaa'u jira. Bishaan yaa'u kun martinuu waggaatti walitti qabamee ganna walitti qabamee yeroo haroo guddaa uumu bona keessaa rukee ofiisaa baalaansi ol godha. Amma humni bishaan kanaa dabalataan waarshaan itti waan gadi naquuf waarshaa dabalatee fuduraan nuuraa heeraa sunis waan itti naquuf walduukaa dabalamee haroo kana waggoota soddomii shan waggoota afurtama keessatti haroo namni argee hin beekne godhe jechuudha. Haroon tun har'a namni dhuguu hin danda'u, horiin dhuguu hin danda'u, qurxummii ta'e naachilleen keessa hin jiraatu, bishaan kun bishaan qulqulluu miti, fayyaa namaatiif, fayyaa horiitiif, lafa sanaafuu gaarii miti. Har'a bishaan lafa keessa karrayyuu hin qabne itti dubbattulleen dhugamu waan natti fakkaatu kanaan booda.
Kiiloomeetiriin afurtamii lamaan kun fakkeenyaaf laftu eessa hayaa geessaat fakkaata.
Ilaala amma lafa karrayyuun beektu keessaa lafa karrayyuu koobii adiyantu jira beektaa lafa jala qaxxaamurtee dur karaan deemu karaa kan humna nyaatee fitee jira. Laga haraa jedhanii jira beektaa dhagaa haraa jedhanii dhagaan haraa ta'u kan namni durillee itti bahu. Dhagaan haraa sunarra oddoola tahee akka oddoolatti hafee namni dhagaa haratti bahuu hin danda'u har'a. Haroon sun nyaatee fite jechuudha. Karaan baaburaa kanumti Finfinnee keessaa bahee Jibuutii deemu kunumtu haroo san walakkaan baatu durii har'a karaan sun badee karaa biraa haara gargaarutti jiran. Karaan aspaaltii kan Jibuutii deemulleen cufamee karaa biraa baasan. Mataan haraalleen immoo rakkoo keessa jirti.
Tanaafuu yooyyuu akkan tahan fakkeenyaaf mee lafi inni fudhatan agarsiisa manneen barumsa kan naannoo sun ijaaran fa'a ollaa inni fudhata fa'a yookaan ammoo ardaa inni fudhata fa'a maasa.
Fakkeenyaaf manni barumsaa haayiskuuliidhaan itti baradhe haayiskuulii daandii guddinaa jedhamu jiiteeffiin ijaare haayiskuuliin jalqabaaf jiiteeffiin yookaan warri guddina tumsaa faawundeeshinii ijaaranii. qarshii miliyoona afuriin ijaaranii gargaarsa gara mootummaa jaappaan ijaaranii karaa argatanii ijaaranii mana barumsaa aygan itti baradhee an itti baradhee achi bahee waggaa sadi afur caalaan turre badeera jechuun har'a mana barumsaa jiitee fi haayiskuulii jiitee fi ijaarratan laala hojiitti bishaan keessa jira jechuudha.
Yoom badu haayiskuuliin inni bade gadaa takka dura.
Gadaa takka dura.
Waggaa saddeet dura. Manni barum manni kilinika fayyaa Oromiyaa jedhama kilinika sunitu mana barumsaa jiitee fi ijaarra kanarraa meetira dhibba shan dhibba jahan caalu innis akkasitti badeera. Mataa haaraa guutummaan sunumtu egeree akka hin qabne ifaadha kun. Warrooriitii laftii dhagamitti hafeeffachuu dandeeffama.
qophiin kun hin dhumanne torbeetti deebinaa sooraaf keessummaasaa hedduu galateeffanna.